Lakkoo Kuulee jedhamu buraayyuu naannoon Teel kan jedhamu jira. Isa jalan jiraatan ture laga jalaa. Abbaan manaan koo dorseedha dabubeedha. Qeerroon ganama dhufee waan hin nagahuun qabuutu isheen jira. Ganama dhufee maaltu kottu ga'e naan jedhu naddeen. Qeerri na rukkute na rukkuma hin ciisa. Jennaan kottu ga'e jennaan maalli rakkinni keessaniin jedheen gadi ba'ee jaarsa kee baase. Naannoo naannoo ijoollee safara tokkicha naannoo tokkicha teenyee iddoo tokkicha warra wajjiniin akkam bultee fayyaa bultee waliin jennee wajjiniin ni jiraannudha. Lamaan gaafa na rukute kan biraa wallaggaa safari kan jedhamu jira kanatti irraa dhufe nan rukun nyaana. Kan na rukute dargaggeessi jokootiin kan hin beeku akkam waltee maarta fayyaalaa jirta si wajjin jirraa kan naan jedhee isheen kun gabaabari dorjeeti rukuti rukuti rukuti naan jedhe. Isa warra dorjoliin simmana jedhanitti hin hojjetanu. Isaan morma koorra harkatee buusa taphni koo tokko hin jiru kuna.
Abbaan manaa keessan eessa turan?
Abbaan manaan koo mana keessa jira. Gadi ittiin baasne baasni isa barbaanne naan jedha.
Rakkinni akkasii duraan jira ture?
Rakkinni akkasii ati maal labdeetu dorgeetti kan heerumteedha.
Uummanni dura akkasuma wal jibbaa tureeyi?
Injiraantu dhufe hin jiru hanan rakkinni duraan naannoon suni caakkaadhaa. Gamoonaa fi qeera kan jedhamu jira. Maashinii asirraan immoo caakkaadha. Asinaan immoo akka koo hoggaa afurii ani kan hin achitti galee caakkaa irratti kiraa keessaa ba'ee naannoo sana keessatti kan hin gale hoggaa torbaa kiraa keessaa ba'ee kan hin dhufe hoggaa afur qabaddeera. Lafa maayikiroo jedhan irratti filannaa kun qabu dhukkuba gargaarsu hin qabu maaloo rabbeedhaati jedheen waan hin kakka waan hin yaadduree sana gargara ture jiraata.
Asirratti mee adda maartaa? Yeroo sana naannoon keessan nagaa ture.
Iyyi jira balballi dorgoolii caccabee jira gamarraan ganama gahee gaafa ilaalu.
Tole.
Intanis gaafan gadi ba'u. Halkan sana iyyi ture. Waan hin nagahee reediyoon hin jiru saamaadhaan kan inni saamaan jedha baatiriidhaan kan inni dhakaa bitee inni godhatee jira dhuma biraatiin qabu manni mana sana.
Guyyaan isaa yaadattu yoomi.
Qidaama halkan iyyi ture. Wajjin ture naannoo sanarra. Ani jaalan manitti iyyuu fagaadheen jira.
Warri kana godhe jettan lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsaan nama soddoma ni ta'u. Daa'imni jira, dargaggoon jira, jaarsi jira. Warri akka kana godhan naannoodhuma kanarra kan jiraatanidha.
Ammatu agarsiisaa jedhamtanii beektuuni?
Warra jaan hojjiniin buna dhugnuudha. Walmaayikooti kan akka kana na gochisiisee jalatti dhufee waan ijaarsa koru rabbi jedhiti rabbi jedhi keessan naka jennaan ati fadhoonni cidhiira dhabdeetu maal cidhiire jaalala godhatti ni qabee cidhiisisi warra kooyyuu hin beeku bakka warraa tokko daa'ima koon guddifadha jennaan qodaa mana keessa jiru hin jirtu intuu akka takkaatti hin jira qoseessa jedhamurraa wajjiniin jaraa wajjinis warra wajjiniin funaan ni jiru jara wajjin kan maxxaneen dhuftee nama tikka. Arjaarsi godhan mana bira hin jiru manaatiin jiraatu aduu waan hin beeku hin dhabu taphata bufe wajjin hin jira gaa.
Gargaarsa argachaa jirtu.
Gargaarsa heddaatiitu kunoo na fidaa jira. Dargaggoo Finfinneetu wal naqabee hospitaala Iyyeel kan jedhanitti na geesse.
Magaalaa Burraayyuu keessatti itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenyaa akka ta'an Komishinar Salamoon Taaddasa galgala kana Televiziyoona Itoophiyaaf akka ibsanitti Burraayyuun yeroo ammaa haala tasgabbaa'aa keessa akka jirtuu fi uummannis hojii ramaddiitti deebi'uusaa ibsan gargaarsa hawaasaan kanneen yakka raawwatan qabamaa meeshaalee waraanaa seeraan alaatti gargaaraman to'annaa jala oolaa akka jiranis dubbataniiru hawaasa kana keessatti. Garee qeerrootu badii geessisaa jira inni jedhamu dhugaa akka hin taaneefi gareen qindaa'ee leenjii argatee shira mataasaa karoorfatee hojjetaa jiru jiraa jedhaniiru. Humna kaayyoo biraaf sochoo'u akka jiru baruun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisaniiru. Oromiyaan alattis meeshaa sibiilaa kan waraanaa seeraan alaa qabachuudhaan kanneen qabamanis akka jiran ibsanii jiru komishinarichi. Isaan to'annaa jala oolan kunis sabaaf sablammoota adda addaa kan of keessaa qaban ta'uu hubachiisaniiru. Namoonni to'annaa jala oolan kunis dhibba sadiif jaatamii afur ta'uu isaanii fi kanneen keessaa afurtamii lama kan lubbuu namaa dhabamsiisan ta'uu dubbatan. Qaamota ajandaa dhoksaa qabatanii lamatti qoodamuudhaan konkolaataa gargaaramanii sochoo'antu jiraa jedhan qorannaan gaggeeffamaa waan jiruuf. innaa xumuramu bal'inaan kan ibsamuuf jiru ta'uu dubbatan komishinar salamoon taaddasa gama biraan rakkoo burraayuu keessatti uumame kana booda Finfinnee keessa ka jiru manneen daldalaa qabeenyaa Oromoo ta'an irratti miidhaan dhaqqabaa akka jiru ibsamee jira. Kanneen keessaa Naabeek Baar and Restoorant tokkodha. Abbaa qabeenya kanaa akka ta'an obbo Mullugeetaa Kaasaayee waan uumame naa ibsan.
Naannoo waradaa Simintii jedhamu yookaan Abbaa Biqilaa Mazooriyaa jedhama. Duraan dursa gaafa kamisa darbe jalqabee namoonni guruppiidhaan dhufanii afaan Amaaraatiin Oromoota sibira dhufan kana hinaasaa arraabsiistu taanaan yaanteelaa inni darsoon firjaa hantee unoon itti qabbala unaan jedhan. Sablammii kamiin iyyuu hin jiru mana tajaajilaatii eenyuun iyyuu filadhee ol hin galchuu hin jedheen. Inni doorsisanii deemanii borumtaasaa immoo manicha gubnaa jedhan maaliin jennaan Oromoota tositti walitti qabamaa. Afaan Oromootiin barreessitaa barrii irra baarandaarraa alaabaan abbaa gadaatiin dibamee jira. Barriin koo jechuudha la. Afaan Oromootiin immoo baga geessan ayyaana kan jedhu jira gararraadhaan jalqaba afaan Oromoon barreessine. Saansinee afaan Amaaraatiin malkaan ba'al jedheen barreessee naabeekii baarinnaa reestoranti kan jedhu kana. Isa booddee isa kana buusaa jedhanii ijoolleetti fokkoranii ergan deemee immoo dhufanii. Kana eenyutu barreesse afaan Oromootiin barreessuun hin danda'amu jedhanii ijoolleetti fokkoranii.
Gaafa kamisaa sana dhufanii warra sinit taasa'e sana beektu jaan argitanii beektu.
Warri dhufee nutti fokkore jiru ijoolleen naannoo keessa jijjiru. Kan ammoo dubbiidhuma ittiin kaasuu barbaadan malee hawaasni nama godhan beeku waggaa kudha lama na soojjadee Finfinnee keessa immoo waggaa hidhamii afuriin jiraadde.
Jechuun akkaataa haasaa isaaniirraa namoota gara kibbaa fakkaataa.
Miti gara kibbaa miti. Namootuma naannoo kana jiraataa turanidha. Nama kibbaa miti kan keenya. Gaafa jimaata ammoo dhagaa nutti reebsanii balbala cufannee jirraatti. federaaliin poolisiin dhufeenurraa baasee ammas galgala gumna jedhanii odeessaa turanii kan ammoo poolisiin himanneerra waradaa sabaatti isa jedhamu sanatti addis katamaa kifla katamaa jechuudha. Sodaachisuu akkasii jira eegumsa akka nuu ta'u lubbuu keenyaaf hin sodaanne hojjetaa nama kudha jaha akabaabee keessa jira manicha keessaa hojjetaan kun immoo saba tokko duwwaamni sabaaf sablammiitu keessaa hojjechaa jira. Eegumsi nuu fayyadawannaan ajaji nuu hin kennamne nuun jedhanidha. Achii booddee utuu kana himannu guyyaa sadaffaatti darbee sanbata galgala saasaatii sadiitti abidda qabsiisanii manni koo naannoo askootii ijoolleen natti dawwallaan hin dhufee poolisiittis dawwaleera federaal poolisii bira danneennaan hin ajajamne nuun jedhan ammas achumaan naati warraa koo afaan amaaraa dubbatti afaan amaaraatiin erga nu ijuunee nu zaggabuun maallu godhaa amma manni gubachaa jiraati mallayyoon keessan ajaju jennaan hin ajajamne jedhee achii booddee federaal poolisii nama lamaan arfan tokko fudhannee dhufne yeroo nu jarroo warri mana gubanis hin jiranii warri manatti abidda qabsiisanis hin jiru abidda ijoolleenti warri kan keenya mana keessaa ba'anii dhaamsaniiru jechuudha.
Waan baay'ee sin jalaa miidhee.
Manni dhagaadhaan rurrukutameedha. Mastaayitiin cabeedha. Baanaariin mastaawaqiyaan gubateedha. Afaan Oromoo sattiin barreeffame lafatti gadi buusanii dhidhiitaniiru. Garuu abiddichi tuuboo bareeda ta'eeti manuma safara sanaa taglaalaa guba sababii keenyaan kan ka'e jechuudha.
Egasii asoo haalli maali?
ergasiis kaleessas deengaddas polis xaabiyaatti dhannee iyyannirraa eegumsi adda akka nu godhamu inuma nutti dutu kan ammoo iyyanneerra gaa qaama mootummaa ilaalchisutti akka nama tokkootti eeyyama daldalaa baafannee hojjechaa jirra gibira mootummaa kaffalaa jirra eenyummaa keenyaan immoo akka hin hojjenne nuun jechuun danda'anii kan ammoo mootummaan quba nu qabatee eegumsa adda akka nu godhu yookaan immoo fala barbaachisaa ta'e akka godhu.
Namni miidhame hin jiru.
Ana biraa namni ni miidhame hin jiru.
Amma haalli jiru attam.
amma har'a tasgabbaa'ee jira. Har'a gaariidha.
Namoonni naannoo sanaa mootummaan faayidhaa jiru hoo jiru?
Naannoo keenya kan sirbu kaleessa mataasaa poolis xaabiyaatti dhannee ijoollee naannoo kanaanuu kana nu to'adhaa qoradhaa jennee turre garuu namni dhufee nama tokkoyyuu qabe hin jiru. Naannoo keenya hin qabne nu biraa amma waradaa simmintii mazooriyaa sanarraa namni tokko hin qabamne warri nuyi shakkinee himannes namni tokko namni qabame hin jiru.
Gama kaaniin Finfinnee keessa ka jiru keetiim kaaffee irrattis tarkaanfiin fudhatamuu hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Habtaamuu Tamasgan ibsanii jiru.
Inni kun kan dhalate fulbaana lamaa jalqabeeti. Roobii adda bilisummaa Oromoo hin jala jedhamee waamicha ta'e irratti uummati akka jirutti qeerroo Finfinnee keessa jiru qalama dibuudhaaf akkuma ba'etti baandiraa isaa fudhatee tunni dibaa jiru lolli garaa garaa ta'e. Akka nuyi qalama hin dibne akka nuyi baandiraa keenya qabannee hin deemne nu godhan gaafa sanatti. Kanaan osoo jiru amma immoo deebinee fulbaana sadii immoo ammas baanee ammas baandiraanii lafa qalama dhaabbatee jalqabneetuma dibaa jirru deebinee gallee guyyaa isaa mataa lafa qassanii anaanis kiisii koo keessaa birriis akka jirutti irraa fudhatanii silkii koo narkaa fudhatanii mataa koo iddoo lamatti na baasanii baaloosiin hospitaalatti na geessanii warri nagaa eegan qaamni koo naa fudhamee achii galeen fulbaana shanii jechuudha. Gaafa sanaa keetiin kaaffee jechuun mana waggaa kudha torbatti gargaaramneedha. Uummatni Oromoo hundumtuu kan beeku hundumtuu kan sirriitti irraa gargaaramu ummata bihirii gosaan san hin qoonne kan beela baasee dheebuu baasuudha. Ummata kana ol keessaa mituu gargaaraa jirru keetum kaaffee jedhamu kana waggaa kudha torbatti gargaaramnee nurkatti caccabsanii mana nurkatti fixanii masjiisa dhagaadhaan caccabsanii saddeessaa isaan caccabsanii kaasiriisterii nurratti gubuu fedhanii gaafa kana lubbuu keenyaan achi keessatti baqatellee lubbuu isaaf garatti bawwallaalee karaa dhagaadhaan nu tumanii achi keessaa baanee gaafa baanu jarri horri nurraa manicha akka raayyaatan immoo horri keetum kaaffee kun mana kana gadilleessan taanaanii warri ummati biraan gumnan jala jedhanii manicha gadhiisu qabdu nuun jedhanii amma fammaa dawwalanii nu caqacaqaa jiru ammayyuu sodaa guddaan nurra ga'e.
Manicha kireeffattanii hojjettuusin.
Waggaa baay'eedha waggaa kudha torbaa ol kireeffannee hojjenne isaan biraa nuti Dilbata darbeedha rakkinni kun kan uumame.
Nama isaan rukutan jira hojjettoota keessan keessaa.
Hojjettoota keenya keessaa anaa fi mucaa tokkotu rukutame isaannee amma ammaatti fayyinee hin jirru nuti hodhamaa masaa baadhannee deemaa irraa amma ammaatti nuti. ol sodaachaa deemaa jirraa jechuudha ijoolleen keenya.
Mi'a kana akka jetteetti caccabsanii madhiisanii deemanii.
Ol caccabsee caccabsanii inni birata tokkotu nambisiin ba'anii.
Achi turte taanaan namoonni balaa kana geessisan namoota ijaan argitee beektu namoota naannooti.
Eeyyee namoota naannoo sanatti argaa turedha beekan ijoollee mana kana rukutan itti namoota rukutan mootummaa guddisa beekamoodha. Durumaan yoo nu caccabu.
Dilbata haasoo haalli jiru maal fakkaata?
hojii kana kan nuyi banuu dandeenye kaleessa sayyuu sodaachaa banne malee amma kanatti waan wanni ta'e hin qabne.
Komishinni poolisii federaalaa gidduu kana ibsaa akka turetti kanneen maqaa ABO fi arbanyooch gimboot torba fakkeessuudhaan badii geessisaa jiran akka jiran isaanis to'annaa jala oolaa akka jiran ibsuunsaa ni yaadatama.